iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwaramutse neza ni tomasi kamirindo basuhuza uyu munsi ni kuwa gatanu tariki ya cumi na kane ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani amakuru mu rwanda radiyo isoko y'ubugingo ya dpr irahakana gusezerera abanyamakuru bayo umunani binyuranyije n'amategeko urumva bagiye mu nkiko ni uburenganzira bwabo burya ni uburenganzira bw'umuntu ntabwo wamubuza ubwo bafite uko bazagenda bakaburenganza inkiko bakazigana bafite n'uko bazabisobanura ubwo natwe tuzagira uko tuzabisobanura uyu ni umuyobozi wa radiyo isoko y'ubugingo y'itorero adpr hakizimana justin mu burundi inama nkenguzamateka igiye kureba ko amashyirahamwe mpuzamahanga akorera mu gihugu akurikiza amategeko y'abakozi mu bijyanye n'ubwoko n'ibitsina izi ni ingingo z'ingenzi z'amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi amakuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana waramutse neza aroyi
baramutse tomasi ndamutse n'abaduteze amatwi abarwana muri sudani y'ubumanuko barashize barashize umukono ku cyo bise amasezerano ya nyuma y'amahoro arangiza intambara imaze guhitana abanyagihugu baharurwa mu bihumbi amacumi ikura mu ngo zabo abaharurwa mu mamiliyoni ayo masezerano yatewe ko iyi mikono ya Addis Ababa ku murwa mukuru wa Ethiopia ku munsi wa gatatu hari umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed hamwe n'abandi bakuru b'ibihugu byo muri ako karere abanyagihugu ku murwa mukuru Juba bavuga ko batoshoka bemeza ko amahoro agiye kugaruka mu gihugu cyabo Tukekwe ni umuhanuzi wa perezida Salva Kiir mu bijyanye n'umutekano yabwiye abamenyeshamakuru ejo kuwa kane ko ayo masezerano arangije ubwicanyi muri sudani y'ubumanuko ariko ayo masezerano asize ibibazo bikomeye bitarumvikanywa ko harimo ibitigiri by'amareta hamwe n'imbibe zayo bikazokwigwa n'abakuru b'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri ako karere igade ibiharuro by'abamaze kwicwa n'ikiza cya korera muri zimbabwe byaduze gushika kuri mirongo ibiri na bitanu ibyo byashyikirijwe na leta ejo ku munsi wa kane mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms rivuga ko icyo kiza kiriko candukira abantu ku murindi munini ku murwa mukuru harare umushikiranganji wa magara y'abantu obadiya moyo avuga ko abantu ibihumbi bitatu amajana indwi mirongo itandatu na bitandatu bamaze gufatwa mirongo ibiri na batanu barapfa abategetsi babujijwe babujije amakoraniro y'abantu benshi ku murwa mukuru harare mu gihe abakozi bo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu nabo bariko barahagarikira ibikorwa byo gufuba abafuye kaminuza y'igihugu ca zimbabwe ariyo kaminuza ya mbere mu bunini yunguruje ku wundi munsi ibirori byo gutanga impapuro z'umutsindo byari bitekanijwe kuri uyu wa gatanu ku bw'ico kiza ca kolera abandi bahagaritse ibikorwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bategekanya kwimika umukuru wabo Nelson Chamisa abanywanyi biwe bavuga ko yibwe uh, amajwi mu matora ahitiye muri ico gihugu yatsinzwe na perezida Mnangagwa Papa Francisco ejo ku munsi wa kane yaremeye itanga imihoho ry'umwepiskopi wa Eklezia Katolika muri Leta Zunze za Amerika yagirijwe ivyaha by'ubushurashuzi. Uko gutanga imihoho k'umwepiskopi wo muri Leta ya West Virginia Michael Bransfield kwabaye igihe indongozi zo ku rwego rwo hejuru za Eklezia Katolika muri Amerika zari mu mwonano n'umwungere mukuru Papa Francisco kibazo cyagaragaye cyo gushurashuza abantu muri ekereziya mu bihugu bitari bike muri icyo gihe nyine abategetsi muri shiri bari bagiye ku madiyoseze ane muri icyo gihugu ejo ku munsi wa kane gutohoza ku byaha by'ubushurashuzi ku bana bakiri bato byagirijwe abakozi ba ekereziya kandi byakingiwe ikibaba n'abepiskopi muri icyo gihugu itanga imihoho rya Bransfield ribaye haheze indwi papa akuye mu mabanga umwepiskopi mukuru Theodore McCarrick w'i Washington yagirijwe kuba yarashurashuje umwana w'umuhungu w'umuyabaga mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi hamwe n'abandi banyeshuri bo mu iseminari hamwe n'abapadiri bakiri bato hano muri amerika igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cyataziriwe florence kiza uh, ejo ku wa kane cyaratanguye guhuhuta ku nkengera uh, z'amaleta ya carolina ya ruguru n'iy'ubumanuko abagendereza ibirere bavuga ko icyo gihuhusi cyavuye ku rugero rwa kane kijya ku rwa kabiri bavuga kandi ko imvura izorwa igashika kuri santimetero ijana n'imwe mu bice bimwe bimwe bya carolina ya ruguru kandi ko ishobora kuzoshikana imetero zine kurenga uburebure bw'amazu atari make kajugujugu hamwe n'ibiduga birebire bimeze magabo gufasha gutabara bikenewe perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika yashikirije ko gukingira ubuzima arico gishizwe imbere ya byose kandi ko ibiro vyiwe vyiteguye gutanga imfashanyo yose ayo maleta abangamiwe azoba akeneye mu gusozera umugwi w'abahoze ari abategetsi bajejwe umutekano mu gihugu bariko barasaba perezida donald trump kwisubira kwisubirako muri raporo aheruka gusohora kw'ibikorwa by'iterabwoba muri leta z'ubumwe za amerika bikorwa cyane n'abimukira kuruta abandi ni mu rwandiko barungikiye ejo ku wa kane umushikiranganji w'ubutungane jeff sessions hamwe n'uwujejwe umutekano mu gihugu kirsten nielsen abategetsi cumi n'umunani bakoreye igihugu ku ntwaro z'abademokarate hamwe n'abarepublikane basaba leta kutajurajuza abanyagihugu mu gusohora amaraporo y'ibinyoma
aloyizi bigirimana urakoze aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru yo mu biyaga bigari mu burundi inama nkenguzamateka ni ukuvuga sena igiye kugenzura ko imiryango mpuzamahanga ikorera mu burundi itanga akazi ku buryo bwubahirije amategeko mu birebana n'ubwoko n'ibitsina icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nkenguzamateka akaba n'umuvugizi wayo niyo ngabo anisete yabitangarije ejo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i bujumbura mugenzi wacu evariste nzikobanyanka yarahatubereye ayo mashyirahamwe yigenga yo hanze organisation non gouvernementale agengwa n'itegeko rishasha rimaze umwaka n'amezi umunani n'itegeko nimero imwe akarongo ubusa rimwe ryo kwigenekerezo rya mirongo ine na gatatu ukwezi kwa mbere umwaka wa bibiri na cumi n'indwi uwavugira inama nkenguzamateka yabwiye abamenyeshamakuru kuri uno wa kane ico ritegeka ayo mashirahamwe mu bijanye n'akazi mu ngingo ya cumi n'umunani y'iryo tegeko mu gace ka gatanu gutanga akazi muri ayo mashirahamwe bitegerezwa gukorwa vyisunze ingingo zanditswe mu ibwirizwa shingiro ry'uburundi mu vyerekeye guserukirwa k'ubwoko bwose bw'abarundi n'ibitsina kandi nk'uko mubizi ingingo ijana na mirongo ine n'umunani y'ibwirizwa shingiro rya repubulika y'uburundi ivuga ko mu mirimo ya leta hategerezwa guserukirwa ubwoko bwose bw'abarundi n'ibitsina abashingantahe n'abakenyezi kandi ko abahutu atana hamwe borenga ibice mirongo itandatu ku ijana abatutsi nabo atana hamwe borenga ibice mirongo ine ku ijana kubona rero inama nkenguzamateka y'uburundi igiye kugenzura ko biri mu itegeko rigenga ayo mashyirahamwe biriko birakurikira bikurikizwa ibirakurirwa n'ibwirizwa nshingiro anise niyo ngabo ni umuvugizi wa sena y'u Burundi kugira rero inama nkenguzamateka ikora ico gikorwa itegekwa n'ibwirizwa shingiro igiye kurungika umugwi w'abakenguzamateka bagende kugendera ayo mashirahamwe kugira ngo barabe yuko ivyerekeye guserukirwa k'ubwoko bw'abarundi no guserukirwa kw'ibitsina uh, bikurikizwa nk'uko vyanditswe mu ibwirizwa shingiro nk'uko vyanditswe kandi muri iryo tegeko nagira nibutse ko muri iki kiringo catanguye umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kizorangira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri inama nkenguzamateka iramaze gukora igikorwa nk'ico mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi mu gisirikare no mu gipolisi kandi no mu mirimo ya leta ico gikorwa kiramaze gukorwa kandi kirabandanya kuko kiri mu mirimo ya misi yose y'inama nkenguzamateka inama nkenguzamateka y'u Burundi ishikiriza ko iryo tegeko rigenga amashirahamwe atari aya leta ritomora ko ritegerezwa kwisunga ayandi mategeko agenga Burundi ikigara ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka ahakana ko iryo tegeko ritaje mu ntumbero yo guhangana n'ibihugu bimwe bimwe byo mu muryango wa buraya biturukamwo menshi muri ayo mashirahamwe nagomba ubwa mbere bwo mvuge ko imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi n'ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya buraya imigenderanire ari myiza imigenderanire si mibi hagati e, ya union européenne na leta y'u Burundi imigenderanire ni myiza ego hariho utubazo hagati y'igihugu c'ububirigi na leta y'u Burundi kubera imvo zizwi kuva muri kahise kubera ico gihugu c'ububirigi arico cahora gikoronije igihugu cacu hakaba mu ngorane ziri mu gihugu cyacu igihugu cy'ububirigi gifisemwo uruhara ariko ntawovuga ko imigenderanire hagati y'ibihugu bigize ubumwe bwa buraya n'uburundi ari mibi ni myiza hanyuma byanditswe mu ibwirizwa shingiro kandi byanditswe mu ibwirizwa rigenga ayo mashirahamwe nta kuntu bitokurikizwa kuko n'umurundi yogenda mu gihugu icyo ari cyo cyose cyo ku isi cyangwa mu gihugu ca muri ibyo bihugu byo bigize ubumwe bw'abanyaburaya ategerezwa gukurikiza amategeko asangaho muri ibyo bihugu ikindi iryo tegeko risaba ayo mashirahamwe ni ukutinjiza amafaranga y'agaciro mu gihugu ategerezwa gucisha ayo mafaranga mu ibanki nkuru y'igihugu bakayatora abanje kuvunjwa mu mafaranga y'amarundi ijwi rya amerika ryagerageje kurondera bamwe mu barongoye ayo mashirahamwe kugira bagire ico bavuze kuri ico cifuzo ca sena abitavye telefone bashimye kutagira ico bavuze kumvo batatomoye mwomenya ko inama nkenguzamateka bucigendera ayo mashirahamwe ivuga ko yari yahaye ikiringa ayo mashirahamwe kugira yubahirize ingingo ijanye no gutanga akazi yisunze ubwoko n'ibitsina ico naco cari c'amezi atandatu ayo nayo akaba yarangiye bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika tukiri mu burundi agaton rwasa umunyapolitiki usanzwe ayobora urunani rw'abigenga amizero y'abarundi yashinze umugambwe mushyashya fnl amizero y'abarundi mu kiganiro na mugenzi wacu edi rwema agaton rwasa arasobanura bimwe mu byo yifuza guhindura ishyaka rye niriramuka ryemewe n'amategeko rigakora ku mugaragaro bishasha birahari kubera yuko politike iguma ihinduka uko buca uko bukeye uko bwije uyu munsi urabye uko ibihe bimeze biragaragara yuko abarundi bakeneye politike itomoye yotuma bava mu bukene dufise abantu barenga mirongo icenda kw'ijana bakora misi yose igikorwa cyo kurima no korora mugabo abo bantu ugiye kuraba ugasanga politike ijanye n'ivy'uburimyi n'ubworozi ku karorero ntitomoye cyane rwose ku buryo buvuga ati byoha umwizero abakora uwo murimo ni byiza rero yuko habaho gunagura igisata cy'uburimyi n'ubworozi kugira ngo uwo muntu atunzwe n'isuka ntabwo yibona ko umenya umuntu ari inyuma y'abandi ariko nawe amenye yuko ashobora no gutera imbere akoresheje uwo mwuga arangura misi yose n'ikindi hariho ingorane ihari niniya ngaho iwacu abantu baja ku ishure mu mutwe bafisemo yuko bazoza gusaba akazi muri leta mu gihe leta nayo atabuzi iriko irazana bushasha twebwe tuvuga tuti birakenewe yuko habaho politiki itomoye yo gushyigikira abantu bashobora gushinga imigambi gutyo igisata c'abakora ibyabo ku giti cabo gitera imbere noneho gishobore dushobore kuronka ukuntu ubuzi bugwirwa mu gihugu kuko nihagira abantu igihumbi ibihumbi bingahe bashinga amashyirahamwe y'iwabo bazoha akazi urwaruka rutari ruke bwana rwasa hari abashobora kwibaza ibyo wifuza gukora kuki mutabikora ubusanzwe uri umuntu ukomeye mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi uri visi perezida w'iyo nteko kuki ibyo byifuzo ufite mutabishyira mu bikorwa uyu munsi nabyo dushobora gushyira mu bikorwa kuko umugambwe utegeka n'isendedefuded niwe ufite ibyo ushaka kurangura ubundi murundi ashaka kurangura ibyo arangura nta kibanza afise kuko unarabye n'ukuntu n'ubuzi butangwa urabona yuko bisa n'uko abandi bakumirwa bwana rwasa mwebwe muhagaze he ku bijyanye ah, n'ibiganiro bihuza abarundi hari benshi bavuga ngo ah, mbere y'uko amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri aba ah, habanza hakabaho ubwumvikane tuzi ko mu byumweru bibiri bishize intumwa za bwana mukapa zari mu gihugu cy'u Burundi mwarabonanye Ah, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yari mu burundi nawe mwarabonanye benshi bakomeje kuvuga ngo ibiganiro birimo gutegurwa n'umuhuza mukapa ngo bikwiye kuba ibya nyuma ah, hanyuma mugatangira ibikorwa byo gutegura amatora muhagaze he mwebwe nibyo uko mubivuze niko biri niko biri niko byagenze izo ntumwa zose twarabonanye twabonanye n'iwashaka turi no mu no- turi no mu mugwi ariko icyo twababwiye ni uko by'ukuri abarundi turemera kuganira kandi turifuza yuko ibibazo byose tubirangiriza ku- mu biganiro hanyuma nk'uko bavuga bati ibyo biganiro byoba ibya nyuma natwe ubwo tuvuga tuti nibabitegure neza by'ukuri bibe ibya nyuma tutahuke dupfu- dupfunditse ijambo tuza noneho tukarishyira mu ngiro ubwo kamarampaka ku itegeko nshinga yarangiraga ah, twumvishije umukuru w'igihugu pierre nkurunziza atangaza ko ataziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri kuri mwebwe nk'umunyapolitike nk'umuntu wagerageje guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu ibi ngibi hari icyo byahinduye ku bijyanye n'ikibuga cya politike mu burundi kubera bitangaje icyo ni kimwe ko byohindura ibiri ikintu ku rubuga rwa politike sindabyibaza cyane kubera yuko ihiganwa ntiryari hagati y'umuntu ariko ryari hagati y'umugambwe na- n'iyindi migambwe ubwo rero ihiganwa kugira ngo rigende neza ni uko ababa bahiganwa baba ba- babikora bubahana bubahirizanya bashaka yuko ineza ari ije imbere atawitwaza ikibanza afise kugira ngo aburabuze abandi uzoba bashyizeho nk'umukandida wese ni uko twoja mu mu ntumbero yo guhiganwa abantu bagahiganisha ibyiyumviro tubikoze abantu bose bakaronka uburenganzira bwabo ntihagire umuntu n'umwe aterwa ubwoba ntihagire umuntu n'umwe aburabuzwa nibaza yuko byogenda neza nicyo abarundi twifuza edi rwema na gaton rwasa murakoze noneho tujye mu rwanda abanyamakuru umunani ba radiyo isoko y'ubugingo y'itorero ry'abapenekositi adpr bavuga ko birukanwe ku buryo bunyuranyije n'amategeko ubuyobozi bw'iyi radiyo bwo buvuga ko amasezerano mu by'ukuri bari bafitanye yarangiye eric bagira ubusa araduha inkuru amasezerano yagengaga aba banyamakuru ijwi rya amerika ifiteho kopi afite umutwe ugira uti gukorera ubushake kuri life radio usomye aya masezerano hari ahanditse icyo agamije maze ugasanga impamvu yamwe twafasheho kopi igira iti gukora ikiganiro na animasiyo kuri life radio hadategerejwe igihembo icyo ari cyo cyose haba ku masaha ku munsi ku cyumweru ku kwezi cyangwa ku mwaka ni amasezerano y'amezi atandatu ashobora kuvugururwa asaba byinshi umukorerabushake kuruta umukoresha abavuga ko basezerewe mu buryo bunyuranije n'amategeko babwiye ijwi rya amerika ko bari bamaze umwaka urenga bakorera iyi radiyo basabye ko tubarindira umutekano birinda izindi ngaruka byabagiraho mu itorero maze mbabaza impamvu nabo bemeye gukora icyo gihe cyose badahembwa nk'uko babivuga umuntu ntabwo apfa gutera undi icyizere kandi noneho twari tuzi ko ari itorero abantu bubaha imana twumvaga atari bubagera ku rwego rw'uko bashobora gukoresha umuntu ntibazamuhembe ni nayo mpamvu twagumye kwihangana tuvuga tuti ibyo ari byo byose uko tubona twatangiranye na radiyo uko twabonaga igenda ikurikura twumvaga ko uko ubushobozi buzaboneka ariko na- bazagenda badufasha ikivuye muri rero ni uko nyine aho byari bigeze kandi twita ko ari heza ariho noneho duhagarikiwe twabagaho mu buzima bugoye cyane ko iyo twaganiraga nabo bakwerekaga ko imbere ari heza abatemerewe gukomezanya n'amasezerano yo gukorera ubushake kuri life radio baravuga ko hanze y'amasezerano yanditse hanabayeho andi masezerano atanditse hagati yabo n'ubuyobozi bwa radiyo ko bagombaga kujya bahabwa amafaranga ibihumbi makumyabiri na bitanu ya buri kwezi kuri buri umwe ni amafaranga yafatwa nk'agahimbazamusyi kandi ngo ayo bayabonye inshuro ebyiri gusa mu mwaka n'amezi abiri bari bamaze bakavuga ko nibananirwa kumvikana n'abahagarariye itorero adpr bizaba ngombwa ko biyambaza inkiko turifuza yuko ubuyobozi bw'itorero bwareba mu by'ukuri impamvu bahisemo ko twe tudakomeza hanyuma bakatumenyera n'ibyo twagombaga tutahawe natwe tugomba guharanira ko uburenganzira bwacu bwubahirizwa hari amafaranga bari baratwemereye ya buri kwezi ibihumbi makumyabiri na bitanu umunyamakuru wese yagomba kujya ahabwa buri kwezi mu gihe tumaze dukora rero mu gihe kirenga umwaka ayo mafaranga twahawe inshuro ebyiri gusa ubwo rero amafaranga tugomba kuyahabwa ariko nanone bakagombye kuba bibuka ko hari n'ibindi bintu twakoze twagiye dukora ibiganiro kandi ibyo biganiro ntabwo byishyuriwe nta n'icyo badufashe kugira ngo bishobore gutambuka mu kiganiro ijwi rya amerika yagiranye na bwana justin hakizimana umuyobozi wa life radio yavuze ko nta muntu n'umwe birukanye cyangwa ngo bamuhagarike twamubajije impamvu bakoresheje abantu mu gihe gisaga umwaka batabahemba maze avuga ko abantu twakoresha cyangwa abantu dukoresha ni abakristo b'itorero basabye gukorera ubushake bafite ubundi buzima bazaga kabiri mu cyumweru amasaha make cyane atari ukuvuga ngo ni abakozi bahoragaho baza buri munsi bagomba bamwe bakorera umushahara kuko hari bakeya dufite bahembwa hanyuma abo ni abakorerabushake ariko bafite sitati y'ubunyamakuru bafite iyo sitati ariko biyemeje gukorera ubushake basinye na konsa konsa yo gukorera ubushake ikindi cyumvikana muri ibi byabaye na adeperi idahakana ni ikibazo cya mikoro kuri iyi radiyo kandi cyabaye nk'icyita rusange ku bitangazamakuru byo mu rwanda ku kivuga ko aba banyamakuru hari ibyo life redi bagomba nk'amafaranga ibihumbi magana atatu kuri buri umwe bwana hakizimana akavuga ko byavuzwe ataratangira kuyobora radiyo kandi ko ntaho byanditswe mu masezerano yabagengaga ayo ngayo makumyabiri na bitanu nta nari muri kontara ni ibintu nasanze ariko bitari amasezerano ni ukuvuga ngo ayo mafaranga abonetse bayabonye ibyo byose ni ibintu byavuzwe mbere y'uko majya ariko kontara nasanze ibigendanye na kontara byo byose byubahirijwe nta kibazo gihari rwose abonetse bayabona ubwo ni ukuvuga iki bisobanura ngo mu gihe yabonetse nibwo bagombaga kuyabona ku kuba aba banyamakuru bajyana iyi radiyo mu nkiko umuyobozi wayo yagize ati
ngize mu nkiko urumva bagiye mu nkiko ni uburenganzira bwabo burya ni uburenganzira bw'umuntu ntabwo wamubuza ubwo bafite uko bazagenda bakarenganira inkiko bakazigana bafite n'uko bazabisobanura ubwo natwe tuzagira uko tuzabisobanura nta kibazo ku banyamakuru batakiri kuri radiyo isoko y'ubugingo ya adeperi bagashimangira ko muri rusange bikomeje bityo nta terambere ubundi umunyamakuru aba agomba guteza imbere igitangazamakuru n'itangazamakuru rigatera imbere muri urwo rwego ariko n'umunyamakuru nawe agomba gutera imbere ubwo rero kuvuga ngo hatera imbere uruhande rumwe urundi rugasigara nta terambere ryaba ririmo ibi byo gukorera ubushake bivugwa muri life radio y'itorero adeperi bishobora gutanga ishusho rusange y'uburyo imibereho ya bamwe mu bari mu mwuga w'itangazamakuru mu rwanda ihagaze ubu kubona umukoresha amarana n'abakozi b'amezi ntacyo arababwira kandi abasaba kuzuza inshingano nk'abakozi si igitangaza hari na bamwe mu banyamakuru barambirwa bakagenda badasezeye abakoresha ku rundi ruhande mu maraporo ya buri mwaka asohorwa n'ubutegetsi itangazamakuru ritera imbere umunsi ku wundi kuko umubare w'ibitangazamakuru bikoresha amajwi n'amashusho byiyongera ibyandika n'ibindi nicyo kimwe kandi ubwo rimwe na rimwe abakora ayo maraporo ni nabo batumira ibitangazamakuru mu kubafasha kumenyekanisha bimwe mu bikorwa byabo bakongeraho bata umunyamakuru wanyu atabashije kuhagera tuzamufasha hagere icyo ni kimwe mu bigaragaza ko icya mikoro make ku itangazamakuru bakizi ah bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
bakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwotwumvira kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri
kompanyi y'indege kenya airways yaraye ibonye uburenganzira bwo gukora ingendo i new york muri leta zunze ubumwe za amerika ivuye i nairobi nta handi inyuze umunyamakuru wacu mu murwa mukuru wa kenya eloge wirikaneza yaduteguriye iyi nkuru ku nshuro ya mbere indege y'ikompanyi ya kenya airways izogwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya john kennedy i new york kuwa mirongo ibiri n'umunani ukwezi kw'icumi kuza uwo munsi wari witezwe rwose nk'uko bisigurwa na james macharia umushikiranganji wo gutwara abantu n'ibintu mu gihugu cya kenya as a country we got category 1 status in february last year usually we confuse nk'igihugu twashyizwe mu cyicaro cya mbere mu kwezi kwa kabiri umwaka uheze harabitiranye icyicaro cy'ikibuga cy'indege cya jomo kenyatta n'icy'igihugu ni igihugu cyaronkejwe icyo cyicaro dutegerezwa gukingira hanyuma hagati y'ukw'indwi n'ukw'umunani umwaka uheze kenya airways yahawe uburenganzira bwo kugira ingendo muri amerika tudafise kompanyi twitirirwa nka Kenya Airways byari kuba imfagusa kugira icyo cyicaro ninde yari kutugurukana muri Amerika tutayifise mu mwaka uheze kandi naho amerika yatanguye intambwe ya nyuma y'ukwiga ku kibazo cyo kutwemerera nabwiwe ko amatohoza ya nyuma ubu rero yatanguye mu kwa gatanu uyu mwaka yashojwe mu kwindwi nicyo gituma ubu byakunze ko twicara hamwe tukaganira neza ukuntu kenya airways izoshobora kuguruka ija muri amerika and discuss realistically that Kenya Airways could fly to the US.
robert frank odeke nawe aserukiye leta zunze ubumwe za amerika muri kenya avuga ko ari igihe kidasanzwe mu mateka y'imigenderanire y'ibyo bihugu bibiri This is a very exciting day. It's an exciting day I, for Kenya Airways, as you've already heard, but it's an exciting day for Kenya and uwo ni for the umunsi United w'umunezero udasanzwe ni umunezero udasanzwe kuri kenya airways nk'uko mwabyumvise ariko ni umunsi w'akanyamuneza kandi kuri kenya na leta zunze ubumwe za amerika iki ni igihe kidasanzwe amerika na kenya bifite ubushuti bw'igihe kirekire kandi bw'igitangaza ku myaka irenga mirongo itanu n'itanu bwatanguye n'imbere y'ukwikukira nibyo ni hagati y'amareta ariko ni hagati y'abagwizatunga amashyirahamwe hamwe n'abanyagihugu kandi twakoreye hamwe iby'ubuhizi indege iguruka ijya amerika atahandi na hamwe ibanje guca wabaye umugambi w'igihe kinini twarakoze turaruha kugira ngo tubishikeko amerika izotanga umuriyoni w'amadolari n'ibihumbi amajana atanu yiyongera ku yahora ahabwa abayobozi kugira ngo bagure ibikoresho bishasha byo gucungera umutekano hamwe n'inyigisho ibi bizotuma ingenzi zizezwa kuguma mu mutekano Sure, the travelers stay safe.
iruhande y'uwo mutekano Isaac Kawondo umuyobozi w'ibibuga by'indege muri Kenya yishimiye ko n'ingenzi ziziyongera As KA, we are committed to supporting uh, Kenya Airways and to supporting our country.
nk'ubuyobozi bw'ibibuga by'indege turiyemeje gushyigikira Kenya Airways n'igihugu cyacu ni ukwitwararika ko dufise uruhara ku rwego mpuzamakungu twizeye ko igitigiri cy'ingenzi kiziyongera n'ikibuga cya Jomo Kenyatta kikunguka twizeye kandi ko iyi ndege ije i New York izotuma abakoresha Kenya Airways baca kuri Jomo Kenyatta biyongera biboneka aya masezerano hagati ya amerika na kenya yararindiriwe imyaka cumi yose ubu ku kibuga cy'indege mpuzamakungu citiriwe jomo kenyatta i nairobi impinduka zimwe zimwe zimaze kwibonekeza parikingi z'imiduga zasubiwemwo hubakwa izindi nshasha zikoresha ubuhinga bwa none mbere mu bibanza bimwe bimwe imiduga ntiyemerewe kuhamara iminota irenga itatu ihahagaze eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho irabagezaho ijambo ry'ibanze ribabwira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
ibiro bya leta ya amerika bijejwe iterambere ku isi usaid biheruka gutangaza uyundi mutahe w'imfashanyo yo gushyigikira umugambi wapfunditswe hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na nigeria mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uyu mutahe mushasha w'imiliyoni mirongo ibiri na zitanu ni uwo gukomeza intwaro nziza biciye mu gushyigikira utwigoro tw'amareta y'uturere mu mugambi wa nigeria wo guteza imbere intwaro nziza zo ku mugaragaro kandi zigwanya ruswa ayandi madolari umuriyoni umwe n'ibice bitanu azoja mu guteza imbere amagara y'abantu ubumenyi mu ntara zimwe zimwe ibyo bizokogwa mu mugambi w'ibiro by'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika mu gufasha mu buryo bwihuta wiswe pepfar yose hamwe amafaranga azoba angana ni miliyoni mirongo ibiri na zitandatu n'ibice bitanu azoba yiyongerejwe ku mfashanyo amerika yari isanzwe yarahaye icyo gihugu amafaranga yose hamwe amerika yashize mu kigega cyo gufashisha igihugu cya nigeria mu kiringo cy'imyaka itanu angana n'umuriyaridi umwe n'igice kimwe usaid iriko kandi ikorana na leta ya nigeria n'abashikiranganji b'intara bajejwe amagara y'abantu kugira bashinge umugambi wo gukomeza urwego rw'ubuvuzi ni mu ntumbero yo gushinga umugambi mushasha ushikira bose utunganijwe neza kandi uri mu gihugu cyose usaid irakorana n'ubushikiranganji bwa nigeria bujejwe ikigega ca leta imigambi amagara y'abantu uburimyi amasoko ntanganguvu ubumenyi hamwe n'amareta y'uturere kugira bashireho amasezerano yo gufasha bazokorerako kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri amerika ibona ko nigeria nk'igihugu ca mbere muri afurika gifise abanyagihugu benshi kurusha ibindi kandi gifise ubutunzi bunini gifise ubutwari bukomeye kuri kazoza ka afurika ibyo byavuzwe na erin helloran umuyobozi mfatakibanza w'ibiro bya usaid muri nigeria avuga kandi ko usaid yiteguriye gukorana na leta kimwe n'abanyagihugu ba nigeria mu kugerageza gukemura ibibazo by'iterambere icyo gihugu gifise
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byacu birakomeza mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.